iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ni saa kumi n'imwe mu gatondo mu burundi no mu rwanda turi ku munsi wa mbere itariki ya cumi na kane ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiganiro byo muri kano gatondo biratanguye mwaramutse nshuti mwese tuzindukanye 2010 2011 2013 ayo makuru bagiye baduha batubwira yuko inzu yubatse neza nta kibazo abasiteri babo baraje abatekinisiye babo baraza babwiye ko nta kibazo ko inzu yubatse neza ni ibyo twabahaye impushya n'ayo maraporo ni ibyo basuzumaga ibintu byangombwa nabyo nta- ntabyo twabonye ariko n'iyo binaboneka n'ubundi ntabwo byari kubica ikibazo cyo gukomeza ubu ni diane rwigara umukobwa wa asina paul rwigara na fideli ndayisaba umukuru w'igisagara ca kigali mu rwanda bavuga ku ibomorwa ry'inzu ya nyakwigendera asina paul rwigara iri mu muji wa kigali iyi nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya reka aroyizi bigira imana abanza atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aroyizi waramutse alphonse ndaramutsa n'abo bariko baratwumviriza leta ya sudani y'amajyepfo n'abarobere bayigwa- bayigwanya bagiye kurungika abategetsi babo mu nama ya oni itegekanijwe itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bazoba bitavye ubutumire bw'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu oniban kimune mu ntumbero yo kwerekana ko amakungu ashigikiye amasezerano y'amahoro aheruka guterwa ku mukono n'impande zibiri iyo ngingo ifashwe inyuma y'aho abajejwe umutekano ba leta ya sudani n'abarobere batanguriye ibiganiro i Addis Abeba muri etiyopiya bizomara iminsi itanu ivyo biganiro vyatunganijwe n'abahuza b'ishirahamwe igade rijejwe iterambere muri afurika ivyo biganiro bizoba bigamije kwiga ishira mu ngiro ivyo guhagarika ingwano no gukura abasirikare ku rubuga rw'ingwano hamwe no gusezerera inteko mvamakungu zari zagiye kugarukana amahoro aho muri sudani y'amajepfo i burayi igihugu cy'ubudage cyongeye gusubizaho kugenzura iby'agateganyo impapuro z'inzira ku mipaka yacyo kugira bagabanye igitigiri cy'impunzi zinjira muri icyo gihugu ubudagi na autriche baheruka kwemeranya kureka impunzi zikarengana imbibe zavyo kugira bagabanye igitigiri c'impunzi zugariwe zugaraniwe muri Hongria igipolisi ca Autriche naco kimenyesha ko carokoye ejo ku munsi w'Imana abantu mirongo ine na babiri bibaza ko ari impunzi bari binyegeje mu gikamyo gikanyisha amashugwe kwibarabara riri hafi y'umupaka w'ubudagi ico gipolisi kimenyesha kandi ko cyafashe abanya-Iraq babiri bikekwa ko ari ibisuma minisitiri w'intwaro yo hagati wa rumaniya yamenyesheje ejo ku imana ko igihugu ciwe kitazokongereza igitigiri c'impunzi ibihumbi amajana atandatu- ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo itanu ku mpunzi ibihugu bigize umuryango wa buraya zari zasavye ko igihugu cyose cyo kwakira muri palestina abapolisi ba palestina n'aba israeli baratanye mu mitwe ku musigiti w'ahitwa i al aksa uri ku mugwa mukuru yerusalemu ejo ku munsi w'imana uko gutana mu mitwe kwadutse inyuma y'aho igipolisi ca israeli cinjiriye mu rugo rw'uwo musigiti kiriko kirahiga abanyapalestina baheruka kwiyugarana muri uwo musigiti bagatera amabuye abapolisi abategetsi ba israeli bakoresheje ivyuka bikoroza amosozi bongera batera amagrenade atuma abantu badashobora kumva kurwaruka rw'abanyepalestine iryo tana mu mitwe rero ryabaye mu gihe hari hasigaye umunsi umwe ni ukuvuga uyu munsi nyene ngo bahimbaze ico bise rosh hashana ni ukuvuga umwaka mushasha w'abayuda iyo midurumbanyo yabaye kandi kuko abamizirima batashaka ko abatari ama- abamizirima binjira muri urwo rugo rw'uyo musigiti ikibombe gifise inguvu nyinshi caraturitse ejo ku imana mu gihugu ca pakistan gihitana abantu bashika cumi gikomeretsa abashika mirongo itandatu ivyo bimenyeshwa n'igipolisi ca pakistani hamwe n'abari hafi yaho ico kibombe caturikiye ico kibombe rero caturikiye ku gitiro ku gituro c'amabisi mu gisagara citwa Multane abategetsi bakuru bigi polisi bikeka ko caturikijwe n'umwihevyi yari kwipikipiki abandi bategetsi nabo bakamenyesha ko ico kibombe coba caturikijwe n'umuntu yagiteze aho aho hanyuma abona kugituritsa akoresheje telekomande kugeza ubu nta n'umwe ariyitirira ico gitero muri Ukraine umutegetsi mukuru wo mu vya diplomasiya wa leta z'ubumwe za Amerika yamenyesheje ko ibihano vyafatiwe Uburusiya ku ruhara gifise mu gihugu ca Ukraine ntibizokugwaho mu gihe amasezerano yo guhagarika imigwano ivy'agateganyo atazobaraja mu ngiro icegera cha sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika victor nurande amenyesha ko bazobandanya ibi kudushikiriza tubibutse ko muri murakurikira iradiyo ijwi rya amerika dusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda abagize umuryango wa rwigara asina paul bavuga ko ubuyobozi bw'umujyi wa kigali bwabatunguye bubasenyurira inzu babuhaye ibisobanura ko bubatse mu buryo bwubahirije amategeko umujyi wa kigali wo urahakana ko atavyangombwa wigeze ubona kandi ngo kuba inzu y'amagorofa atanu idakomeye ishobora guhitana ubuzima bw'abantu benshi kuva mu masaha y'ine z'amanywa yo kuri uyu wa gatandatu mu cyumweru kirangiye nibwo imirimo yo gusenya inzu y'amagorofa agera kuri atanu ya sinaporo rwigara mu kiyovu yatangiye imihanda yerekeza kuri iyi nzu yose irafunze kandi irarinzwe ugeze ahazwi nka peyaje mu mujyi wa kigali ugaterera ijisho aho mu kiyovu cy'abakire icyo ubona ni imashini za tingatinga cyangwa katapira ziritse iyi gorofa yakoreragamo hoteli ni ibintu bisa n'ibikorerwa mu bwiru uretse abakozi bahawe gusenya ndetse n'abapolisi nta wundi muntu wemerewe kuhagera yewe n'umunyamakuru imihanda yose twashatse kunyuramo ngo tuyegere abapolisi batwangiye nta jwi nta n'ishusho byemewe kuhafatwa mu buryo bugoranye turi kure twafashe amajwi yumvikanisha igikorwa abakorera hafi y'iyi nzu isenywa batubwiye ko imirimo yatangiye ibikoresho by'umuryango wa sinaporo rwigara bikiyirimo byinshi muri byo ngo byahangirikiye tuvugana na diane rwigara umukobwa wa sinaporo rwigara ku murongo wa telefone yatubwiye ko bari bakiri mu biganiro n'umujyi wa kigali ku munsi wa kane wabanje ngo nibwo bavuganaga ku byangombwa bigaragaza ko bubatse mu buryo bwubahirije amategeko umujyi wa kigali ngo wari ukibisuzuma diane rwigara yatangiye ambwira bimwe mu bikoresho byangiritse ni amakompiyura amaordinateri intebe amabiro hari na sitoke twari dufite kubera yuko hari ekisitenshoni twarimo twongeraho donko sitoke yo kuhubaka yose yari ihari hari n'ibindi bintu twakoreshaga mu nganda twari twarabitse hariya muri hoteli kuko hari hanini hari ahantu henshi ho kubika ibintu kuki mutabikuyemo kubera yuko twari twavuganye na meya jodi atubwira yuko bakireba amadokima twabahaye ko bazafata umwanzuro bakatubwira twari muri negosiyasiyo batwizeza ko nta kibazo rwose ko barimo babireba ko bazatubwira twumvaga nta kibazo bari batwijeje yuko nta batazaza gusenya ubu ngubu ko bakibireba ibyo byangombwa muvuga ubuyobozi bw'umujyi wa kigali bwagomba gusuzuma birimo ibiki harimo izo mpushya harimo ayo maraporo bagiye baduha hariyo baduhaye muri 2010 2011 2013 ayo maraporo bagiye baduha batubwira yuko inzu yubatse neza nta kibazo abagisiteri babo baraje abatekinisiye babo baraza bavuga yuko nta kibazo ko inzu yubatse neza donko ni ibyo twabahaye impushya n'ayo maraporo ni ibyo basuzumaga ariko tuzi icyo basuzumaga kuko nibo babiduhaye mu buryo bifuza ko hakubakwa nibamara kuyisenya se muzongera mwubake oya bavuze yuko bashaka no kwisubiza buriya butaka bwacu ibyo kubaka byo nta birimo ibyo bazakora ni uguhita nanjye ngo bisubiza badutwara ubutaka bwacu kuko n'ahandi hose barahatwaye ibibanza byose twari dufite barabitwaye aho twari dusigaranye ni hano ni iyi hoteli none nabo barayisenya ubuyobozi bw'umujyi wa kigali bwo buvuga ko butigeze bushyikirizwa n'umuryango wa nyakwigendera sinaporo rwigara ibyangombwa bigaragaza ko inzu iri gusenywa yubatse mu nzira ziboneye cyane ko ngo ifite ikibazo cyo kuba idakomeye navuganye na bwana fideli ndayisaba umuyobozi w'umujyi wa kigali ubwo sinzi uwo babwiye baravuga ko babibagejejeho niko babivuga ibyangombwa bigaragaza ko bubatse mu buryo bavuga ko bwubahirije amategeko icyo ni kimwe ariko bifite n'ikindi kibazo cy'uko basanzwe zubahirije gukomera icyo ni kimwe uretse ko ibyo byangombwa nabyo ntabyo twabonye ariko niyo binaboneka n'ubundi ntabwo byari kuba icyo kibazo cyo gukomera ko mwabujije abantu kuba bahagera itangazamakuru ni ukubera iki igihe harimo imirimo yo gutera birumvikana ntabwo bavanga abantu bagendagenda n'iyo mirimo icya mbere byaje n'iyo mirimo icya kabiri bashobora no kwimpanuka abantu abantu babujya ahantu hari imirimo yemerewe ibyo ngiyo ntabwo bivangamo n'abantu mu buryo bw'agaciro bizatwara amafaranga angahe gusenya iriya nzu kuzabireba birambye nibarangiza gusenya se ikibanza bemerewe kubaka mu buryo mwifuza bwubahirije amategeko barabyemerewe amakuru twahawe na bamwe mu bakozi bari gusenya iyi nzu y'umuryango wa rwigara batifuje kumvikana mu itangazamakuru aravuga ko bahawe amabwiriza ko mu gihe kitarenze iminsi itatu baraba barangije gushyira hasi inzu yose
yego yeee nta hantu ubundi bayiriho ngo haruguru y'inzu ya kwamugara ihuriyeho uvuga se niho uri haruguru yayo hatuye urusengero rwa efuperi eglise peresibiriyeri haruguru noneho ukomeza kuzamuka usa n'uwerekera kwa kagame
ku buyobozi bw'umujyi wa kigali inzu yubatswe biha abanyenamategeko ku buryo inzobere zagaragaje ko umunota ku wundi yatwara ubuzima bwa benshi ku bagize umuryango wa rwigera yo gusenya iyi nzu hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma eric kabagirubusa ijwi ry'amerika i kigali reka tugaruke mu burundi impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya gashora mu gihugu cy'u rwanda ubuzima bwo mu ikambi ntizirabumenyera izo mpunzi zivuga ko imfungurwa baziha zari zikwiye guhinduka zisaba kandi agasukari ko gushira mu musururu ibigori nabyo ntibibe byinshi gusumba ibiharage uburongo iyo kambi karangwa hazariya we wamenyesha ko zotekana kuko ibyo zironswa abahinga babanje kubyihweza kugira ngo amagara yabo ntabangamirwe ni inkuru ya dezire hatunga imana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya gashora mu karere ka bugesera zirashima ingene zibayeho ariko bamwe mu bo twaganiriye bakabamenyesha yuko ngo igikoma kitagira isukari cyabagoye kumenyera bagasaba ababijejwe kubagarukira ko ngo kuko ubwo buzima ntabwo bari bamenyereye muri make kubaho twe turashima ku byo baduha ariko rero ntibijyanye n'ubuyi twe baduha ubuyi ariko twe nta sukari dufise twese uko twaje ahantu ntabwo dufise ubushobozi nubwo duhamagara abaturungikira ibintu bakora kugira babirungika kabisa bakwiye kudufasha ibintu bijyanye n'isukari bakaduha agasukari icyo ni cyo kibazo bafite abandi baba muri iyo kambi bamenyesha yuko ibigori babagaburira ari byinshi ugereranije n'ibiharage ngo bigatuma bigora ingene bifata ngo kuko mwe n'izo mfungurwa atazo bari bamenyereye twebwe ubuzima tubayeho ngaha mu ikambi sinavuga ngo ni bwiza cyane kuko urabona nk'impunzi nta mafaranga iba ifise icyo ni icya mbere dufungura ingi imwe ibigori n'ibiharage ariko hagati aho ibigori n'ibiharage usanga ibiharage ari bikeya ku buryo usanga urimo urajya ibigori gusa ikindi kibazo duhura nacyo ni nko ku buyi igikoma turonka cya mu gitondo usanga ari igikoma gitetse nta sukari nta usanga nta gu gifite none muri make kuko ibintu bitarimo agasukari wamenye kunywa agasukari uri impunzi urumva nawe ntibyokorwa neza usibye amagogo tugasaba rero abavandimwe badufashije bakatuha ibyo bigori n'ako kabuyi kongera bakatugirira neza mu kuduha impunga by'ura tukaza turanywa agasukari n'ubwoko kuba gatatu mu ndwi baba bagize neza userukira abarundi muri iyo kambi yagashora wewe amenyesha yuko ngo urabye ingene bafungurirwa ngo ni byiza agashima ahubwo ingene ishyirahamwe pamu rigerageza uburyo bwose kugira izo mpunzi zishobora kuronka ibyo zifungura mu bisanzwe impungure zisanzwe zihari kuko zirabakwiye ariko ni uko usanga bamwe badashoboye kubifungura bibanye n'uburwayi ariko turako turagerageza dusaba yuko bozobiduha kugira ngo dushobore kwitekera udashoboye kwitekera nawe nyene ashobore no kugurisha kugira ngo aguremo n'igitoke cy'abana nayo karangwa azariya ajejwe iyo kambi y'agashora akaba amenyesha yuko impunzi zikwiye kumenya yuko aho zibaye atari muri hoteli aho umuntu afungura icyo ashatse ariko ibyo babagaburira abahinga barabiravye basanga birakwiye kugira umuntu ntihagire icaba nkeka ko abo mwavuganye ni abagitangira kuba mu buhungiro mu buhungiro ntabwo nk'uko tubivuga ntabwo ari muri hoteli aho ukora komande y'ibyo ushaka ngo urye ibyo ushaka ahubwo ibyahashyizwe biba biturutse muri pamu ibyo ni byo dutanga ibyo dutanga rero ntabwo impungure zingana n'ibishyimbo kuko bakurikiza ubushyuhe biri bukire mu mubiri bigatuma umuntu abaho ntabwo rero impungure nta na hamwe zingana n'ibishyimbo n'iwacu mu ngo ntabwo impungure tuba tuzingana n'ibishyimbo impungure rero bahabwa n'ibishyimbo bahabwa n'amavuta yongeramo n'umunyu na csb cyangwa ya sosoma iyo ubibaze ibyinjiye mu mubiri wabo bituma babaho niyo mpamvu n'abamaze amezi atanu babirya batyo nta kibazo bigeze bagira izo mpunzi rero zomenya yuko ejo cyangwa hirya y'ejo atasukari bagiye kuronswa kuko gupama mu guharura ibyo umuntu akeneye isanga isukari hari byinshi biyisubirira ari cyo gituma izo mpunzi zitayironswa ndetse imana kigali ijwi ry'amerika tukiri mu burundi nyine abarundi bagera ku icumi cyangwa barenga ku munsi nibo bakirwa mu ikambi ya gashora mu gihugu cy'u rwanda bahunze igihugu cyabo ibyo bimenyeshwa n'urongo iyo kambi nyine karangwa azariya bamwe muri bo baganiriye n'iradiyo ijwi ry'amerika bamenyesheje ko bahunga umutekano muke urangwa mu gisagara cya bujumbura abandi nabo bagatotezwa ngo bijyanye n'uko batatoye mu matora aheze mu gihe hari n'abandi bazira kuba batahutse bava mu rwanda iyo bari bahungiye bari kuri mikoro ya dezire hatunga imana icyatumye mpitamo guhunga icyo gihe imbonerakure zakoze umukwabo wo gufata abantu uwo muhira twari gusenga hari ku isabato noneho rero barimo baramuhiga babimubwira kuri telefone yagiriye aho nyine nanjye asubiye inyuma ntashe nsanga imbonerakure zamutegereye ahantu hitwa mu gatare yuko niyo ava gusenga nawe baca bamuboha nk'uko babosha abandi naratashe jyenyine tugeze muhira dusanga amazu bayatenga barimo barasaka nta na kimwe bavanyemo ubwo hace hahera iminsi nyine bararira urugo bararira nyine inzu ngo bamuhige yuko yoza araza kuryama mu ijoro baramubura haheze nk'indwi yose twumva aradutelefone tugewe mfashe ibindi bihugu namwe nimufate umwanzuro wo guhunga umpunganira abana ko guca mpungana abana je narigaga mu rwanda kwiga mu rwanda naje kubura minerval maze kuyibura nsubira i burundi nsuye burundi nsanga ibintu bimeze nabi mukuru wanjye baramwishe mbonera kure biziza ko nawe atari mbonera kure gutyo babahemba mvuyeyo barambwira ati kuba uvuge ikinyarwanda ati nawe barakwica niko kuca nza nyine ndaza nsa ngaha mu nkambi baranyakira nahunze nza naho mvuye i bujumbura mu nyakabega mpunga kubw'umutekano muke mbere nabanje ariko gushyikira mu mutara kwa muyomba ejo bundi rero ntashe mu kirundo ngiye kunyura ku mupaka barambwira ati wowe ugeze aha ku mupaka barakwica kubera uvuye mu rwanda bishoboke kuba muri make uvuye mu gisirikare cyo kwa niyombare ati rero nta muhungu ashobora kuva mu rwanda byitwa ngo ni umurundi avuye mu rwanda ngo agiye ngo mu burundi ngo arasubiyeyo noneho barambwira ati muri make kinjoro usubire iyo uvuye tubwira nkunge naragiye hama ndongera nsubira inyuma maze gusubira inyuma hama abantu bita imbonerakure bambwira ngo ngo banjyamike bankubite mu nyuma sinzi kugenda nabavuye mu maboko hama maze gushyira muhira mara iminsi numva ngo bagire bantangire raporo kugira ngo bazoze kuntura muhira cyanigira umugambi wo kuza icyatumye impunga mu bisanzwe mu burundi hari ikintu ubu nk'umuntu atatoye ubu ni nyiri ibyago iyo bakubagiye ikarita y'itora bagasanga ntuyifise ufatwa nka wa muntu yagiye guteza imirwano mu gisagara cya bujumbura ntufatwa nk'umunyagihugu asanzwe ukira gutya ukumva ngo ngo tujye hariya bakakujyana bakagufunga hashyira iminsi bakakurunga ingozi rero nk'abari mu ntara ya kirundo urafatwa nta ndwi umara uca ugenda bashaka kutaransifera ingozi ugaca usanga nawe utaratoye uguma uvuga ati baranjyana ubwo bajyanye mwene wacu n'ubundi nanjye baza abantore banjyana tugatinya rero ibyo bintu byo kuza baratwara abantu bashyira mu gasho ntacyo babagiriza mu by'ukuri usibye kubagiriza ko baba bataratoye nicyo kintu kirimo kirahungisha abantu kugeza uno munsi kandi birimo birakorwa cyane rwose ku muvuduko wa cyane abantu barahereye mu gasho mu ntara ya kirundo
yego musanzwe mu ncamake umunsi ubu aragera mu rugero rumwe rumwe hariho abo barara ntibuca bama biruka ko kila siku nico gituma umwe wese ashobora kugenda kugira ngo ahungishe amagara yiwe nico catumye nza ngaha muri ino nkambi umutekano muke urangwa mu gisagara ca bujumbura niwo nico kintu catumye bamwe bamwe bariko bavayo umwe umwe kuko bari bamaze iminsi mwumva ko abajene cane cane baguma barondegwa baba baragiye mw'ibarabara bari muri manifestation ubu babakurikira ku nzu ku nzu bakagutora basanze aho wicaye ata n'icyo uri kuragira bakakujyana bakajya kugutorotira bakujyana ahantu hatazwi n'ubuzima bakabukwaka kuko hari aho abatagarutse tutasubiye kubona nicyo cyatumye mbona yuko naba ndakinjiye gato muri kano gatondo kandi jean claude munyandinda umumenyeshamakuru umumenyeshamakuru w'iradiyo ijwi rya amerika mu rwanda yaduteguriye amakuru y'inkino
mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yahuye n'ikipe y'igihugu ya gabon mu mukino mpuzamahanga wa gicuti uyu mukino wabereye kuri stade amahoro i remera ikipe amavubi ntabwo yashoboye kwihagararaho ku kibuga cyayo kuko yatsinzwe igitego kimwe ku busa icyo gitego cyabonetse ku minota mirongo itatu na gatandatu mu gice cya mbere cyinjijwe na engonzo cyril endebe kuri kufran abakinnyi b'u rwanda bagaragaje intege nke ku buryo hari bamwe mu bakurikirana umupira w'amaguru mu rwanda basanga hakiri byinshi byo gukora mu gihe hasigaye amezi ane gusa ngo u rwanda rwakire imikino ya nyuma ya shampiyona ya afurika ku makipe y'ibihugu uku gutsindwa kw'abakinnyi b'amavubi kandi kwabaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa batakaje amanota atatu imbere y'ikipe ya ghana mu guhatanira itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika cy'ibihugu izabera muri gabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi tukiri mu mupira w'amaguru umukinnyi w'ikipe y'igihugu amavubi emeri bayisenge agiye kumara amezi atatu mu ikipe ya laskilins yo muri otirishiya uyu mukinnyi wari umenyerewe nka myugariro muri APRFC yabwiye ijwi rya Amerika ko yatangiranye ibibazo mu ikipe nshyashya byatumye adahita ahabwa umwanya wo gukina muri shampiyona eh ndi umukinnyi wa, wa Las Cayennes ariko uh, navuga ko ubu ngubu ntago na navuga ko nari natangira gukina nk'uko njye mbyifuza kubera ko nahuye n'ibibazo bitandukanye kuko nagiye ndi umukinnyi wa APR maze habura hafi icyumweru kimwe ngo shampiyona yari itangira abandi bamaze muri preparation hafi amezi angahe rumva byari bingoye cyane binsaba kubanza gushaka ibyangombwa nk'umukinnyi w'umunyamahanga bintwara uh, ikindi gihe so ndumva ariko ibyo nibyo byankindije ariko ntabwo byambujije gukomeza akazi kanjye kuko nakomeje gukora kuko hariya amahirwe y'abakinnyi atandukanye ni uko iyo ikipe ya mbere itabasha kugira amahirwe habaho abagize ibibazo by'ibyo byangombwa abagize ibibazo by'imvunito bagira ama ekipe ugomba gukinamo numva ntabwo nahagaritse akazi kanjye kakomeje gukorwa nk'uko byifuza ariko bitewe n'uko ntari nabasha kubona ibyo byangombwa Emery Bayisenga ariko avuga ko yizeye ko byose biri hafi gukemuka agakinira ikipe ye nta zindi mbogamizi ni icyo cyonyine cy'ibyo bibazo by'ibyangombwa cyaburaga kuko ndi umukinnyi w'umunyamahanga ntabwo ndi umukinnyi ntabwo ndi umwenyegihugu hari hari za work permit ngomba kubona hari ibyangombwa bivuga ko nta kibazo navanye hano mu rwanda so byerekana ko ntafunzwe ni ibyangombwa ariko transfer yo yarakozwe nka ekipe tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu gihe hasigaye amezi abiri yuzuye ngo mu rwanda hongere kubera isiganwa mpuzamahanga turu y'u rwanda amakipe cumi n'arindwi agomba guhatana yamaze gushyirwa ahagaragara ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi butangaza ko urutonde rw'amakipe yari yasabye guseruka muri iri siganwa rwari rurerure ku buryo ngo bitari byoroshye guhitamo amakipe agomba kwemererwa muri iyi turu y'u rwanda izaba ibaye ku nshuro ya karindwi kuva yashyirwa kuri gahunda z'amasiganwa yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku rwego rw'isi u rwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe atatu ariyo karisimbi akagera na muhabura usibye aya makipe yo mu rwanda umugabane wa afurika uzaba uhagarariwe n'amakipe umunani ariyo algeria maroke misiri kenya gabon eritrea ethiopia na afurika y'epfo ku mugabane w'uburayi hazaturuka amakipe ane ayo ni lusport yo mu busuwisi global cycling yo mu buholandi bike aid yo mu budage na hot savoie horn alpe yo mu bufaransa muri iyi turu y'u rwanda y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari ikipe imwe izaturuka muri australia ariyo scodi down under ikipe ya cumi na karindwi izitabira iri siganwa mpuzamahanga ni novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika ikaba yarahoze yitwa team type 1 sanofi turu y'u rwanda y'uyu mwaka izatangira ku itariki ya cumi na gatanu irangire ku ya makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe yari claude munyandinda i kigali
ubu naho nimukurikira ijambo ry'intangamarara rishikiriza aho leta ya amerika ihagaze ku kibazo cy'umutekano mu burundi
ihohoterwa ry'abanyepolitike mu burundi nta cyizero cy'uko ricureha ufatiye ku igandagurwa ry'umuvugizi w'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ryabereye ibujumbura ku mugwa mukuru w'uburundi patrice gahungu yari mu mugambwe ipedezgamibanga yarasiwe imbere y'urugo rw'iwa carafa hari ku itariki indwi z'uku kwezi kw'icenda yari umwe mu bari ku isonga ry'abiyamiriza umugambi wa nkuru nziza wo kwitoza ku kiringo kigira gatatu hari n'abandi bantu bakomeye barashwe muri aya mezi aheze ubu ababishe bataramenyekana cyangwa ngo ubutungane bubafate haraheze imyaka cumi n'itanu amasezerano ya arusha yari yashyize imbere umutima w'uko leta y'u Burundi yokorera abarundi bose kandi imigwi yose iri mu burundi ikayiyumvamwo muri iki gihe uburundi buhanzwe n'ibibazo bishasha kandi butegerezwa gutorera inyishu ibyo ni guhagarika ubwicanyi no gushinga intwaro y'ijunja kandi yorama ishingiye ku masezerano y'iyarusha iki si igikorwa cy'umwuga umwe ni igikorwa cyega umuntu wese n'umugambwe uwo ari wo wose turahamagaye rero perezida nkuru nziza na leta arongoye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi abatwara amashyirahamwe ataho yegamiye n'abarundi bose kwitaba ibiganiro byohuza bose bikavugirwamwo ibibazo byose kandi byorangwa n'umutima wo gutahurana leta zunze ubumwe za amerika irasubiye kwemeza ko ishyigikiye abategetsi bo mu karere ka afurika harimo ubuganda n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika yo mu buseruko ko buhamagaza kandi bagahagararira ibiganiro bya politike kandi bagasaba abegwa n'icyo kibazo ko bobikora mu maguru mashya uburyo ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'ibikorwa byiza biriko birakogwa n'amakungu hirya no hino birashobora gukingira uburundi kutagwa mu manga leta zunze ubumwe za amerika iti tuguma n'ubu twiyemeje ko tuzokurikirana uwo wese azohonyanga agateka ka zina muntu n'uzohungabanya umutekano mu Burundi Perezida nkuru nziza arazirikana neza iby'injyane ziri mu Burundi kandi yarasabye amakomite y'umutekano gukorana n'inzego zijejwe umutekano ibyo birateye amakenga kuko n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo n'ugwaruka rw'imbonerakure icijamwo ubugizi bwa nabi bw'iyo migwi mu gutera ubwoba abanyagihugu byaratumye abantu bata izabo barahungira mu bihugu bihana imbibe n'uburundi kugira ibyo ntibisubire kuba imigwi yose yitwaje ibigwanisho harimwo n'imbonerakure itegerezwa kuvyakwa byihuta bihagarikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika duhamagariye abarundi kuvavanura n'ibikorwa byo guhohotera abandi bakitaba ibiganiro birongowe n'umutima waranze amasezerano yarusha kugira uburundi bufate inzira y'amahoro
iryo ryari ijambo ry'intangamarara rishikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye
incamake y'amakuru twabashikirije leta ya sudani y'epfo n'abarobere bayigwanya bagiye kurungika abategetsi babo mu nama ya onu itekanijwe itariki mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi uyu mwaka bazaba bitavye ubutumire bw'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ban kimune mu ntumbero yo kwerekana ko amakungu ashigikiye amasezerano y'amahoro aheruka gusinywa n'izo mpande zibiri
Inshuti mwese mukundira radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye ntaho bigarukiye reka tuba tumire kubandanya mu kwirikira ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.